muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda banywa inshuti zacu mwiriwe neza ni thomas kamirindi ubasuhuza mu burundi radiyo ijwi ry'amerika murayikurikira ku mirongo migufi kuri metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri naho mu rwanda ni kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ariko rero ni mujye no kuri interineti wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo komu kuri yutube no kuri facebook voa radiyo yacu maze mukurikire iki kiganiro cyanyu murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngende hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
tuvuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
murisanga rero koko duherutse kuganira ku bibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu rugo mu rwanda muri icyo kiganiro umwe mu banywanyi b'ijwi ry'amerika witwa kana asiteri yadusabye gushakira umwanya n'ibibazo n'uburenganzira by'abakozi bo mu nzu mu burundi ni mu mwumve
nsanzwe ndi mu gisagara cya ubwira muri congo ariko ndi umurundi abakozi bo mu rugo turarenganwa rwose uno munsi baba bavuga ku bantu bafite amakonta n'amashyirahamwe cyangwa na leta mbega se tweho tugire ubwiyumvikanire n'abadukoresha none se siko bigenda
ntibiyumvira kubwirizwa cyane ngo hari impinduka ibiciro no bidukorako ubwo ko ntiturenganwa mwo turonderera hari ishyirahamwe rihurikiyemo abakozi bo mu nzu mu burundi mwo muturonderera uburongo iryo shyirahamwe bita kadede katede burundi tukamwibarizana n'umuzi wa mukore
nguko rero uwo ni umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa kana asiteri aba rero hari hakurya muri uvira uko rero yabidusabye twabikoze kandi tubona koko igisubizo cyiza uyu munsi rero twabatumiriye manirambona rishari umuyobozi uhagarariye urunani ruhagarariye mu mashyirahamwe mu mategeko mu mbabarire manirambona rero rishari ni umuyobozi uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha katede ni ukuvuga mu gifaransa collectif des associations des travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi niwe rero tugiye kuganira kandi ari ku murongo manirambona uraho neza
amahoro neza amahoro neza urakomeye
turashima imana n'ukuri turakomeye imeze neza ikaze muri iki kiganiro ariko kandi ngushimira cyane umwanya uboneye abanywanyi b'ijwi ry'amerika nibo babyifuje ngo mwiganirire none rero tukinjira mu kiganiro iki kibazo nicyo nkunda gutangiriraho iyo turi kuri ibi bibazo umukozi wo mu rugo ni muntu ki umukozi wo mu nzu akora iki
murakoze cyane thomas kamirindi hanyuma umukozi wo mu rugo ni umuntu nk'abandi yavutse nk'uko abandi bose bavutse hanyuma bafite imirimo itandukanye abakozi bo mu rugo hari abakora ubuzi bwo guteka hari abakora ubuzi bwo kuraba abana hari abakora ubuzi bw'urupangu bw'isuku harimwo abanyezamu harimo ba bandi usanga bakora mu tubotike no mu buriro buto buto na bunini hariho abo usanga bakora mu bubare butandukanye batagira amakontra hariho ba bandi usanga ari abungere na bandi bose usanga bakorera abandi utuba dutandukanye two mu ngo abo bose ni abakozi bo mu nzu Eh, rero muri rusange rero umukozi wo mu nzu eh, ni umuntu kirumara mu muryango afise akamaro gakomeye cyane kuko eh, ingo nyinshi zitarimo abakozi bo mu nzu ubuzi bwinshi ntibwogenda neza
ubu se mu burundi muzi mugereranyije igitigiri cy'abakozi bo mu nzu baba bahari
Eh, abakozi bo mu nzu mu gihugu cy'u Burundi ni abatari bake eh, ariko mu gisagara ca Bujumbura twari dufite ibiharuro by'imfata kibanza mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icenda eh, twari dufite ibi- i- ibiharuro by'imfata kibanza biri hagati y'ibihumbi ijana n'ibihumbi ijana na mirongo ibiri eh, aho hari mu gisagara ca Bujumbura gusa byumvikana rero yuko mu gihugu cyose eh, abakozi bo mu nzu ni benshi kandi twabasiguriye yuko bari mu bisata bitandukanye bigize eh, ubuzima butuma abantu bashobora kubaho yego igitigiri kingana gutyo rero kivuze yuko bafite n'uruhare runini mu bukungu mu bukungu bw'igihugu
Eh, abakozi bo mu nzu bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu Eh, kubera igituma bafise uruharantangere mu bukungu bw'igihugu novuga yuko nibwo rufatiro rw'ubuzi bwose buriho bukorwa mu gihugu Eh, kubera abakozi bo mu nzu mu gihe baba batariho eh, ubuzi bwose ntabwo bwashobora gushoboka kuko nta muntu yogenda muri delegisiyo gukora akazi kiwe nta mwarimu yogenda kwigisha nta muntu yogenda kugira ikindi kintu na kimwe ashobora gukora ngo kigende neza eh, umukozi wiwe wo mu rugo mu gihe yoba atariko ararangura imirimo rero abakozi bo mu rugo ni bamwe mu bantu bafite uruharantangere eh, mu buzima bw'igihugu canke mu butunzi bw'igihugu eh, kubera nta muntu yosiga umwana mu nzu w'uruyoya ngo agende ku kazi gutunganya akazi k'igihugu eh, canke akazi k'ishirahamwe runaka mu gihe ata mukozi wo mu nzu afise abakozi bo mu nzu rero ni bamwe mu bagize iterambere ry'igihugu kandi ni bamwe mu batuma ubutunzi bw'igihugu bushobora kwiyongera kuko ata mukozi wo mu nzu ahari ubutunzi bw'igihugu ntibwoshoboka kubera baba babugwiza baba abikora ibyabo baba abakozi ba leta eh, nta n'umwe akazi ke gashobora kugenda neza mu gihe ataza gushika afungura mu gihe ataza gusanga umwana wiwe yafashwe neza muri rusange rero turi bamwe eh, mu bafite akamaro abakozi bo mu nzu nabo bafite akamaro ntangere mu buzima bw'igihugu kandi ni bamwe mu bafite uruhara ntangere mu bijanye n'iterambere ry'igihugu mu buryo butandukanye haba mu by'ubutunzi cyangwa mu by'imibano none se ko hari abantu bavuga ko ari abakozi mu gifaransa ngo invisible ni ukuvuga ijisho ritabona ibyo ngibyo mubyakira mute
Eh, abantu bavuga gutyo yuko ryo ijisho ritabona biranavana n'ingene eh, abantu biyumvira ariko twagomba kubabwira yuko mu kirundi hariho umugani baca ngo amata ya kera ntagiho mu rutaro Eh, ubu bundi ba abakozi bo mu nzu baramaze gutahura yuko bafite uruhara ntangere kandi si abakozi bo mu nzu gusa na leta ubwayo murabona y'uburundi yuko igeze iminsi iki irakora cyane ku kijyanye n'ingene abakozi bo mu nzu bokora borohewe eh, ingene bokora bari mu mategeko n'ingene bokora ubuzi bwabo bugenda neza bafite nanone amategeko abagenga ibyo byose rero eh, tumaze kubona inama nshingamateka imaze kuri mw'ico kintu inama nkinguzamateka ikagira icyo ikivuzeko inama nshingangali ikagira icyo ikivuzeko nyene icyubahiro umukuru w'igihugu agashyira igikumu ku itegeko rigenga akazi ririmo n'abo bakozi bo mu nzu birumvikana rwose yuko eh, abakozi bo mu nzu ari kirumara mu miryango ari kirumara mu gihugu ari kirumara mu iterambere ry'igihugu no mu iterambere ryabo ubwabo nyine
ni uku- u- ukomoje aho ngaho nyine ku kibazo cy'amategeko kandi iyo uganiriye n'abakozi bo mu nzu iyo uganiriye n'abakozi bo mu rugo bafite icyo kibazo cy'amategeko batazi amategeko abarengera niba koko ayo mategeko ahari none aho ngaho mu burundi itegeko rishyashya rigenga umurimo rigenga akazi rigenera uwuhe mwanya rigenera uruhe ruhare umukozi wo mu nzu
Eh, itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi mu gihugu cy'u Burundi eh, nagomba kubabwira yuko igihugu cy'u Burundi cyamaze imyaka myinshi eh, amaleta menshi yagiye akurakuranwa umukozi wo mu nzu akora akazi nk'umunyakiraka eh, atagira itegeko rimugenga hama rero novuga yuko ibibazo by'abakozi bo mu nzu eh, byatanguye kwigwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na cumi na rimwe kubandanya eh, niho twavuga yuko leta y'u Burundi yatanguye kubifata mu ntoki hama rero eh, bukaba bakaba dushima intambwe bigeze ko eh, kubera bigaragara neza yuko mu itegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi leta y'u Burundi yagerageje kugira ishaka uko ishoboye kose iri kumwe n'abandi bagiye bafashanya tugenda dutanga ibyiyumviro eh, ibyiyumviro rero twatanze dusaba yuko abakozi bo mu nzu boba bafite amategeko novuga yuko abakingira novuga yuko leta y'u Burundi yayifashe nka nkama kuko muri iri tegeko rishasha rigenga abakozi n'akazi eh, iki gitabo caragiyemwo abakozi bo mu nzu eh, murabona rero yuko hazoba harimo ibintu byinshi hazoba harimo ingene umukozi ashobora gukora atekaniwe ahakorera akingiwe afite amasezerano amuhuza hagati yiwe n'umukoresha wiwe ni ukuvuga kontra isinye eh, hama rero kontra iyo imaze gusinya habamwo ibintu byinshi habamwo bimwe bikingira umukozi muga n'ibindi bikingira umukoresha ku mpande zose rero n'aho iyo kontra itaragaragara ingene zo bitunganijwe muga tumaze kumva ko hariho kontra y'akazi kontra ibivuga ku mpande zose ibikingira umukozi n'ibikingira umukoresha canke ibihana uruhande rumwe mu gihe rwarengereye urundi ico ni ikintu ciza dushimira leta y'u Burundi nabo byafashanije kugira ngo ico kintu kije mu ngiro hanyuma ikindi naco ni ikintu kijanye no gutekanizwa kazoza mu gihe umukozi rero akingiye afite amasezerano amugenga hagati yiwe n'umukoresha hama agateganyirizwa kazoza kugira ngo igihe azoba ageze mu zabukuru bizoshobore gukunda ingene ubuzima bwiwe bushobora kubandanya ico ni ikintu ciza hama rero ko noneho guhera mu nama shiranganji gushika ku nyine cy'abantu mukuru w'igihugu cy'u Burundi bamaze gutera igikumu kuri ico gitabo gishasha kigenga abakozi n'akazi turindiriye rero rwa speciale y'amategeko mperekeza azoba asigura neza ingene icyo gisata gishobora gukora n'ingene ayo masezerano azoba ameze twizere neza rero yuko bizogenda neza kandi bizogira akamaro hano twaba twizeye yuko igihe ayo mategeko mperekeza azoba amaze gutungana akazi ko mu nzu kazoba akazi keza cyane n'abagakora bakubahirizwa ibintu bikagenda neza muri rusange rero twavuga yuko uburundi buramaze gutera intambwe ikomeye cyane ku bijyanye n'akazi ko mu nzu n'abasanzwe bagakora aribo bitwa abakozi bo mu nzu mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga umutumirwa manirambona richard ahagarariye mu rwego rw'amategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha kateda maze rero richard nk'uko ubizi iki kiganiro ni icy'umutumire n'abanywanyi b'ijwi rya amerika ubwabo kuri telefone dufite fideli batakanwa na eri ndayihimbaze reka tubanze dufate batakanwa hanyuma ndayihimbaze ube wihanganye ntugende nuko fideli batakanwa urahura urakomeye
yego turakomeye turabumva neza cyane bwira umutumire aho uherereye
mperereye mu gisagara cya bujumbura
amajya hehe yego ariko mubwire na karitsiye
yego mperereye mu Burundi mu gisagara cya bujumbura neza na neza mu kamenge ku bya cumi na rimwe nuko igitekerezo cyangwa ikibazo
bongewe n'igitekerezo nakunda gushyikiriza giherekejwe n'inyunganizi nanjye aho mbaye nsanzwe ndumukoresha ndafise uwunkorera akazi nkako nyine ko mu nzu ni ukuri sinababesha nk'ibyo umutumirwa umutumire wacu yagiye gushyikiriza ntabyo narenze namba yuko hoba hariho amategeko nk'ayo agenga abasanzwe bakora akazi nk'ako none umukozi wawe se ubwo ngubwo mukorana mute mwarivuganiye gusa mu magambo biba ari biba amasezerano y'akazi atanditse ari ayo mwivuganiye mu magambo gusa
nkuko nabivuze sinzi yuko amategeko nk'ayo ahari bivuze yuko umunsi utangira gukora akazi twaraganiriye gusa tuzokora uku n'uku n'uku n'uku nta masezerano yanditse yigeze abaho ego ariko rero mba yuko nimba ikintu nk'icyo leta yacu yarashoboye kucyumvira ikagishyira no mu ngiro numva yuko ari ikintu cy'agateka ku bakozi nkabo kubera kenshi nogera ko mvuga yuko burya nka twebwe ba seruga hanini nta kibazo dukunda guteza abakozi bacu bo mu nzu ahubwo hanini abo twakwita ba mahabuja abana rugo bacu bakunda gusanga bagira ingorane nyinshi n'abakora akazi nk'ako ko mu nzu maze rero kumva yuko bafite amategeko kumva ashobora kuba yibagengera kingira ikibazo cyo kwibaza ati mbega ko ayo mategeko ahari kuba harabaye ihimirizwa cyangwa se kwigisha abakozi bo mu nzu bose yuko bafite amategeko abagenga bose barazi ko bafite amategeko abagenga nimba icyo kintu kitakoze kugira ngo bose bamenye yuko bakingiwe hari hakwiye leta nk'uko yacyumviriye gushyiraho amahugurwa bakigisha cyangwa se sansibirizasiyo bakabwira abakora ubuzima bwo bose yuko batokwama bakora amasezerano y'ibiganiro gusa atanditse kandi bakamenya yuko barenganizwa bafite amategeko abarengera ababuranira bakura mu igororano ikintu bagomba gushyikiriza ni nayo nyunganizi washaka gutanga
yego ni ikintu bagomba gushyikiriza hari akantu ariko wakomojeho tutemeranwaho ko ba nyir'urugo abagabo bo batagirana ibibazo n'abakozi bo mu nzu ibyo ntabwo nabyemera kubera ko cyane cyane nko ku bakozi b'abakobwa bavuga yuko hari ba shebuja abakoresha b'abagabo babahohotera ibintu nabyo ngo biriho yego icyo kintu uvuze nanjye ndakemeranya ko cyane mugabo ufatiye muri rusange uca usanga bamwe bamwe ubarenganije ni bamwe bamwe kuko kandi sinavuga ngo ni bari na rugo bose ni bamwe bamwe kandi abagabo bakora ibyo bariho mugabo si bose ariko rero benshi turabye urwinshi usanga akenshi bari na rugo ariho ukunda gusanga bagira utugorane twinshi n'abakozi bo mu nzu kubera ko nk'akarorero abaserugo akenshi nigake twirirwa muhira usanga twirirwa twiruka inyuma yo kurondera icyo icyorobeshaho umuryango tugataha bwije dushika turyama dufungura turyama tuganira n'abo dusanzwe muhira gusa nta hanini nta bintu byinshi tuganira n'umukozi wo mu nzu ariko simvuze ko ari abagabo bose hariho n'abagabo bafite ingeso nk'izo yagiye gushikiriza ngaho abo nyine bakwiye kumenya yuko ari amategeko akingira abo bakozi yego batakanwa fideli mbere y'uko ngushimira ni akantu ni akabazo k'amatsiko gusa ku giti cyanjye umukozi wawe wo mu nzu uramuhemba neza
yego ndamuhemba neza n'ukuri ntiyidoga ariko ntabwo umujyana muri NSS ngo umuzigamire amafaranga ya roterete amafaranga y'ubusaza
ego natangiye mvuga yuko ibyo ntabyo narinze vama ntabyo narinze ko binabaho ndabyumvisha ubwa mbere mu matwi yanjye
nuko nuko ndagushimiye cyane batakanwa
nanjye ndabashimiye shimira n'umutumire wacu ugihagize ikintu kirekire atwigisha adusigiye mu mitima yacu arakoze cyane ye radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho nk'uko nabibasezeranije duhamagare na eri ndayihimbaze hanyuma umutumire ababwirire rimwe ibitekerezo bye n'ukuntu abona ibintu ndayihimbaze uraho neza
yego umeze neza bwira umutumirwa aho uherereye
kampala uganda ye igitekerezo cyangwa ikibazo
igitekerezo cyane cyane ye umwanya ni uwawe
yego nagomba ndamu ndamushime kumutumirwa ku bintu numva yashikirije kandi nshime nuko n'ayo mategeko ahari mugabo nagomba inyunganizi y'uko bogira bofata igihe bagira kampani yo kwigisha abo yerekeye abakozi bo mu nzu bakabaha amahugurwa kugira ngo bayamenye kandi ikindi ni uko bo barondera abashingwamanza mu gihe bazaba barenganijwe kuko kimwe umukoresha wawe arashobora kukurenganya hama agakoresha igitugu cy'ubushobozi bw'uburyo aba afite igatuma umukozi udashyika ku ntego yawe naho uburana ntushike nicyo bituma navuga yuko hoba mu buryo bw'amategeko abashingamanza bubaburanira n'ubwo runani bashinze bakabanda abashingamanza baburanira murakoze
erinda ihimbaze nawe urakoze cyane
yego radiyo ijwi ry'amerika dufite kuri telefone na sefu tumusime ariko sefu ube wihanganye umutumirwa abanze asubize fideli batakanwa na erinda yihimbaze mani irambona aba bantu rero babiri wabumvise
twabumvise twabumvise rwose hama bagomba kubanza kubashimira ku byiyumviro bashyikirije hanyuma duhereye kuri uyu mutumire wa nyuma aravuze ku kintu kijyanye no guhohoterwa tugitangura kuvuga twababwiye yuko katede burundi ari urunani ruhuza amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha nagomba kubanza kubabwira yuko amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'amashyirahamwe y'abakoresha kugira ngo ajye hamwe yagiye hamwe kubera imvo zibiri zitandukanye abo bantu bari bafite murumva ko ari abantu babiri badasa ubwa mbere abakozi bo mu nzu bari bafite ikibazo bahurira ko bavuga yuko bahohoterwa hariho abakora ntibahembwe hageze guhembwa bakoresha hamwe bamwe bakanyigiza ibintu bakavuga yuko byibwe kugira babahohotere ntibabahembe mbere bamwe bamwe bagashyirwa no mu busho ntibaronke ikibaburanira hariho kubera kutamenya akazi gusanga bahembwa udufaranga tw'intica ntikize hariho ibibazo bikomeye by'abantu birukanwa bagaca barara mu ibarabara ugasanga umukoresha agiye ruguru mu misozi akuyeyo umukozi w'umukobwa akamuzana yamushyikana mu gisagara hagira akantu badahuje ko agahengera saa mbiri ijoro saa tatu y'ijoro akamusohora akamwirukana kandi azi ko ataho uwo mwigeme ashobora kujya uwo mwigeme rero nta rindi herezo agaca ahabwa indaro na bagenzi be bamunyegeje mu mpangu abandi bakarana n'abanyezamu abandi bakarana n'abana bo mu ibarabara abo bakobwa bagatwara inda batipfuza n'ibindi bibazo byinshi bagenda bahura nabyo ibyo rero byatumye abakozi bo mu nzu bajya hamwe bashinga amashyirahamwe yabo kugira ngo bigwane ko baharanire agateka kabo bongere baze barashyigikirana muri utu na turiya mu bibazo bigiye biba hanyuma rero nk'uko uburundi bwama amategeko yabo bavuga agateka kumwe gaherera aho uburenganzira bw'umwe buherera niho ubw'ubundi butangurira abakoresha nabo bari bafite ikibazo gikomeye cyane cy'uko bavuga ko bafite abakozi atarabizigirwa basiga mu nzu yamusigira amata y'umwana akamuha amazi y'amata akayanwa yamusigira yamutuma ikintu cy'igihumbi akamuzanira icy'amajana atanu yamusigira ibyo mu nzu agasanga byose yabiteruye yaciye atakira imodoka arigira akamwibura ukomba amazi bigera no ku ntambwe imbere batangura kuza bariba abana abo nabo baca bashinga ishyirahamwe mu ntumbero yo kugira ngo baze bararangiranira abakozi bigwane ko barangiranira abakozi bava hamwe bazinanye hano rero ayo mashyirahamwe yose amaze kubaho akemerwa n'amategeko twabonye byoba byiza yuko twogiranira amanama ariko rero mani irambona hari uyu munywanyi ndayihimbaze avuga ati mukwiye kwigisha abakozi bo mu nzu nyine ibyo byose bakabimenya nuko mubigisha mute rero kuko nk'uyu mukoresha nawe batakanwa nawe ntabwo yari abizi mu by'ukuri ikintu cyo kwigisha mugikoraho iki
ikintu cyo kwigisha rero nicyo ariko ndavuga amashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha yaciye abona ko yojya hamwe kugira ngo ashobore kwigisha batavuga ngo bamwe bahengamiye ku ruhande rumwe abakozi baticura ko abakoresha bahengamiye ku bakoresha n'abakoresha baticura yuko abakozi bahengamiye ku bakozi bagenzi babo twaciye tujya hamwe rero dushyiraho urunani ruhuza ayo mashyirahamwe y'abakozi n'ay'abakoresha ari nabwo rero duca dukorera ko mu kwigisha inyigisho twama twacishije ibiganiro bitandukanye ku maradiyo twama twabicishije ku mbonesha kure kenshi na kenshi turatumira n'amanama tukabasigurira ariko murazi yuko igisagara cya bujumbura n'ibisagara bigize igihugu ni ibisagara bituyemo abatari bake nababwiye ko mu gisagara cya bujumbura honyine hari abakozi barenga ibihumbi ijana abakoresha nabo niko kuko rero ni ukuvuga yuko ibikorwa twebwe twaragitanguye kandi turi ko turagikora inyigisho nabyo ko turaducisha ku maradiyo turaducisha ku mbonesha kure turaducisha mu butumire butandukanye mu masengero turacishayo ubutumire hama bakaza tukagira ibiganiro bihuza abakozi ibiganiro bihuza abakoresha ahubwo gusa mu burundi abarundi bariko baridukira gusomana cyane cyane nayo ubundi ibiganiro byacu turabicisha ahatandukanye kugira ngo abantu bashobore kubitahura rero izo nyigisho barazironka mbere ntitubigishe ibyo gusa nk'abakozi tugira ko tukabigisha n'umwuga wabo kugira ngo uwo mwuga bawumenye hanyuma baharanire uburenganzira bwabo muga nabo bari bakora akazi kabo neza hano kijyanye n'amategeko igitabo mpanabyaha cy'u Burundi ruhande y'iryo tegeko ryoba rizoza rigenga akazi ko mu nzu canke iruhande y'ico gitabo kigenga abakozi n'akazi cashizemo umwuga w'abakozi bo mu nzu nagomba kubibutsa gato yuko uburundi busanzwe bufise igitabo mpanavyaha mu mategeko y'uburundi gisanzwe gihana uwo wese ahoteye uwundi arengeye uburenganzira bwiwe n'ubwo yoba ari umukoresha cyangwa akaba umukozi nubwo yoba ahambaye cyangwa akaba yoroshe abashingwamanza rero nagomba kubabwira yuko mu runani katete turabafise kandi iyo hagize umuntu ahohoterwa muri ubwo buryo bamuburanira ku buntu ata kintu atanze ikindi gikorwa twakoze twarashinze abaserukira abandi twarashinze muri icyo gisata cy'abakozi bo mu nzu abaserukira abandi ku rwego rwa komine no ku rwego rw'amakarotiye abo rero nibo batubera ijisho kugira namba ari uwuhohotewe babitumenyeshe hama tumufashe ari mu bijyanye n'amategeko ariko twebwe kenshi dukunda kwinjira mu bijyanye n'amategeko ari uko impanuro yanse mu gihe rero kenshi ari uwo mukoresha yakoze ikintu atari cyiza ku mukozi twababwiye ko hari ishami ry'abakoresha abo bakoresha bagenzi babo baragenda bakamushikira bakamubwira ati turabakoresha bagenzi abo turongo ishami ry'abakoresha twari tuje kugira ngo tubumvikanishe n'uyu mukozi hamba rero bagaheza bakumvikana bitarinze guca mu manza twebwe rero tugenda gushyira urubanza imbere kugira dufashe uwo mukozi kwitura ubutungane ari uko uwo mukoresha yanze yuko tumwumvikanisha n'uwo mukozi kandi twaba tubona yuko kenshi abakoresha barabinezerererwa abakozi barabinezerererwa kenshi igituma atamanza zikunda kuba ngo abashingwamanza bagende kubyinjiramwo iyo hagize akantu katagenda neza turabumvikanisha bakumvikana kandi bose bakabihuriza ko mbere bamwe bakabandanya gukorana abatabandanije nabo bagahembana ibintu bikagenda neza radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa n'imana irambona richard ni umuyobozi wa katede katede ni urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha mu gifaransa bivuga collectif des associations de travailleurs domestiques et celle des employeurs du burundi kuri telefone rero turi kumwe na sef tumusime na gaburiyeri ndikumana gaburiyeri ube wihanganye ndahita nguhamagara nawe tubanze tuvugane na tumusime tumusime
karame karame bwana tomasi kamirindi urakomeye
uraho neza wabwira umutumirwa aho uherereye
mbo nk'uko bisanzwe ubwo nyine amazina nkoresha ku mbuga nkoranyambaga ntara ariko nk'ibisanzwe turaziranye nitwa nisabwa abduru
komeza
nkaba ndi mu karere ka rwamagana ni hahandi ndi nta handi
ni mu burasirazuba bw'u rwanda
yego mu kirundi bavuga mu buseruko
mu buseruko
ni uku igitekerezo cyawe ariko uvuna amagambo
ndarasa ku ntego nibyo koko hari abakozi benshi benshi bo mu ngo bahohoterwa bakabura aho bajya kurega usibye ko muri iki gihe twavuga ko iterambere wenda ryaje buri umwe wese yamaze kujijuka harimo abajijutse ariko hariho na ba bandi bakifitemo gutinya kuba yajya kurega urugero ndarutanga hari nk'abakozi birirwa mu rugo abakozi ndavuga abakozi bo mu rugo so wenda ba nyirabuja na shebuja umwe muri bo akaba yasibye akazi cyangwa se akaba ari mu gakonje dufata urugero wenda nk'umudamu ari mu kazi shebuja yiriwe mu rugo akirirwana n'umukozi aho ngaho hari abakozi benshi bahohoterwa muri ubwo buryo ariko bagatinya kwirirwa mu rugo se ni uguhohotera umukozi iyo umukoresha yiriwe mu rugo ni uguhohotera umukozi
ntabwo mvuze kwirwa mu rugo hari igihe yirwa mu rugo gutyo nyine agahita ahita abona iyo okaziyo yo kuba yaboneraho kuba yagira icyamubwira sibyo
nuko ubwo rero ikibazo cyawe ufite ni ikihe neza hari umwana w'umukobwa byabayeho niko hino amagambo ikibazo ufite ni ikihe kuko umutumirwa icyo nibaza ni kuki habaho itegeko rirengera umukozi wa leta
ntabwo ari we wenyine ariko
ni kuki hatabaho ubwo itegeko rirengera umukozi wo mu rugo by'umwihariko kuko n'abantu urashaka kuvuga mu rwanda se bakavunika nta gushimwa nta ki ariko bikarangira banahohote hari n'ugukoresha yabona ukwezi kugiye kugera agafata umwanzuro wo kukwirukana yego nisabwa icyo kibazo cy'itegeko urakivugira mu rwanda kubera ko umutumirwa yavuze yuko mu burundi umushinga w'itegeko ugeze ahantu hashimishije hasigaye hasigaye inzego za vuba gusa kugira ngo itegeko ribeho urashaka kuvuga mu rwanda ko iryo tegeko ridahari
wenda ntabwo nakwinjira mu gitabo cy'amategeko kuko ntabwo mbizi nimba rihari kuko nta n'iryo ndumva bavuga ariko ntihabeho n'ubukangurambaga bajye bamanuka bari wese
telefone ya tumusime sefu uko abyandika kuri facebook ubundi ni nisabwa abdul telefone iracitse mutubabarire ibyo ari byo byose iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagare ndikumana gaburiyeri ndikumana
sabwe uraho neza
turaho turashimye imana bwira umutumirwa aho uherereye
mperereye mu ntara ya kayanza mu gihugu cy'u Burundi muri komine ya kayanza ye igitekerezo cyangwa ikibazo
bon ndashimye icyambere nshimiye ijwi rya amerika ku bw'iyi ngingo y'iki kiganiro yatanguje ku bijyanye n'uburenganzira bw'abakozi bato bato cyane cyane abakozi bo mu nzu ku bw'ibyo jewe ndi umwe mu basanzwe barongoye ishyirahamwe ry'abakozi bo mu nzu bita association de garçons et filles de ménage au Burundi mu ntara ya kayanza iryo bita AGFM rero ndi n'umwe yaritanguje muri iyi ntara yacu ya kayanza twagiye kuritanguza kubwo ibibazo twari ko turabona nk'abakozi bo mu nzu twari ko turahura nabyo bijyanye no gutotezwa cyane mu kazi dukora nk'uko no gufatwa nabi nk'aho umenga natwe ntituri abakozi nk'abandi hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi niho twarisinyisha tubifashijwemo na nyakubahwa umushingamateka seneri nduwimana niwe yari buramatari w'intara yacu ya kayanza ku bw'ibyo rero niho twagiye gutanguza iryo shyirahamwe mu ntara ko twarisinyishije muri bibiri na cumi ryari rimaze imyaka itatu rikora ntiritazwi kuko ryari ryatangiye mu ntara ya kayanza mu bihumbi bibiri n'indwi ritangujwe n'uwo bita habimana augustin yari arirongoye ku rwego rw'igihugu natwe rero tubandanirizaho ku bw'ibyo rero twebwe ikibazo twari dufite cyari kijyanye no gukora ntiduhembwe ndikumana hagera guhembwa sabwe ubu ngubu mufite abanyamuryango bangahe muri iryo shyirahamwe ryanyu
bon dufite abanyamuryango barenga ku majana abiri mu gisagara cyo mu kayanza ndetse mu ntara ya kayanza ye hanyuma namwe muri muri katede
ego turimwo turimwo ye nuko nuko ubwo rero nyine ibibazo murabifatanya hanyuma mukabibonera umuti
bo ibibazo turabyigira hamwe nk'abanyamuryango ugize ikibazo tukakigira hamwe kuko harimo ibibazo byo gukubitwa hariho abagenda guhembwa babaza umushahara bagakubitwa hariho abaca bapfungwa ngo biyibye kandi batibye ari inzira yo kugira gusa ntibahembwe bakoze hariho abahohoterwa n'abakoresha babo na cyane cyane abakozi b'abakobwa abo bita abayaya mu rurimi rw'ikirundi no mu kinyarwanda ni uko babita abayaya
byari byishinze hamwe kugira ngo turengere bwa burenganzira bw'umukozi wo mu nzu harimo abakozi bo mu nzu abo bita ababoyi abayaya n'abazamu kuko twese twari dusangiye ikibazo kimwe mu mwuga wo gukora mu ngo z'abantu ndikumana ndagushimiye cyane
yego murakoze radiyo ijwi rya amerika natwe turabashimiye nibyo koko iyi ni radiyo ijwi rya amerika kandi ni ikiganiro murisanga nk'uko rero twatangiye tubibabwira iki kiganiro mu bagisabye harimo kana asiteri mwigeze kumva uko yabisabye noneho ubu ngubu turamufite kuri telefone nawe tumuhe ijambo kana kana vuga cyane ye ongera wibutse umutumirwa aho uherereye hanyuma uhita urasa ku ngingo
neza na neza ndi mu gisagara cya ubwira yego kandi uri umukozi wo mu nzu
yego nuko noneho rero uri mu basabye kwivuganira na katede turi kumwe n'umuyobozi wayo manirambona rishari ngaho rero umubwire ibyo wifuzaga
yego ndashimiye ijwi rya amerika ryumviye akamu ka benshi nabaye umwe muri benshi babisaba yego
tubazo ndamubaza dushika kuri tune
ariko tugufi gufi
ego nibyo ndi mujya- ndi umunyamuryango wa katirege mu burundi
kandi uba uvira hari hari umwaka habaye ubunyonge bwo kwaka ku nguvu abakozi bo mu nzu amafaranga ibihumbi indwi batwemera ko bazoduha amakarata ayo makarata ntitwamenya akamaro kayo inyuma yaho uwahoze arongoye igihugu perezida nkuru nziza yaravuze ko umuntu kwinjira mu ishyirahamwe atari ku nguvu
Yego.
none abari bamaze gutanga ayo mafaranga bazoyasubitwa icyo ni ikibazo ca mbere yego akabazo ka kabiri eh, biravugwa nibyo kuba umunyamuryango ni byiza ariko turasaba ikintu kimwe mbega katete gute njya mu buzima bw'abakozi bo mu nzu ata amasezerano katete ifitanye n'abakozi bo mu nzu umukozi wo mu rugo afitanye amasezerano n'umukoresha ubwiwe mbegaho katete iriko irakora iki ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu na cyane cyane mu bija- mu bijyanye no kuvuzwa ndavuga mituweli kugira turonke mituweli Please enter the phone number you wish
telefone ya kana nayo iracitse ntabwo bijya bibaho mbese murabizi ko hari igihe ikoranabuhanga naryo rigira gutya rikadutenguha ibyo ari byo byose abamfasha bagiye kongera bamushaka ariko rero hagati aho ngaho hari utubazo yari amaze kubaza M- manirambona manirambona wamwumvise
amwumvise cyane ye Eh, hama nawe ne- nawe ne nagomba nongere kumushimira ku kibazo ciwe kandi ndanamutahura eh, kubera urumva ariko abaza ibibazo ari mu kindi gihugu atazi mu Burundi aho tugeze n'aho tugejeje ibikorwa ariko uvira Eh, ntabwo ari ico kure kibazo- uvira ntabwo ari kure ya- ya- ya bujumbura
yego mu Burundi ntari mu gihugu cy'u Burundi kuko abarundi bose barashima hama icyo kibazo ni ikibazo kigeze kuba kivugwa kiraca no ngaha ku ijwi rya amerika hari mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatandatu n'indwi urumva haheze imyaka itanu Eh, hanyuma nagomba ndamubwire yuko eh, uko abivuga nuko abyiyumvira mugabo siko biri mugabo birashyakira aba yiciyumviro ciwe hama yavuze ngo katede burundi imaze gukora iki twarabateguriye bikwiye abantu bamaze gushaka ku biro by'urunani katede burundi twababwiye yuko turafise abashingwamanza baburenganira abakozi mu gihe barenganijwe twababwiye yuko turafise uburaro eh, dukoresha mu gihe umukozi wo mu nzu bamwirukanye kugira ntashobore kurara mw'ibarabara nambari wa mwigeme ntashobore gutwaza inzu atifuza ngo aryamane n'umuhungu ku nguvu aba afise aho arara eh, dufite ikigoro cakira abahungu n'abakobwa eh, tukabagaburira tukabafungurira ku buntu ntacyo tubasabye eh, turafise ibisata bitandukanye ibijyanye n'inyigisho zifasha abakozi bo mu nzu umwuga wabo wo gukinjika mu kubigisha kandi tukabigisha ku buntu atacyo tubasabye eh, rero ndavuze nti ntazi aho tugeze nicyo gituma ariko aravuga ibyo hanyuma yavuzije mu kanwa nyakwigendera nyine icubahiro petero nkuru nziza eh, uwo twebwe tumuharura nk'umubyeyi wacu kuko eh, yaraduhaye ibikoresho byinshi cyane byari twigishirizaho guteka amamashini atandukanye eh, kugira ngo irya santire gake yacu igere aho yari igeze eh, tubikesha we kubera yaraduhaye ibikoresho dukoresha cyane hanyuma rero nagomba ndamuhe umuco ndamubwire yuko eh, buriya umukuru w'igihugu ni ikindi kintu gikomeye rwose kandi arinze ashyigikira ishyirahamwe aba yarishigikiye kubera azi yuko riko rikora imigambi myiza Eh, kiriya gihe rero uriya mubyeyi wacu nyakwigendera yavuze iyo akabona turi ko dukora ibintu atari byiza ntiyari gushyigikira ibikorwa byacu yashyigikiye Eh, rero twebwe ibikorwa turi ko tubikora neza ngira ni uko abisamira mu kindi gihugu atazi aho tugeze nicyo gituma biro yacu n'ubu iri efikaze kandi iri kondisiyonere iriko irakora neza Ariko- hanyuma mbere nagomba nshimira nagomba nshimira na nyene icubahiro umukuru w'igihugu dufise evariste ndayishimiye Aha.
Eh, kuko nawe aheruka kudufasha kugira ngo turonke imashini mudasobwa igezweho kugira ngo ibikorwa byose dukora dushobore kubyinforomatiza noneho abakozi bo mu nzu dushobore kubatunganiriza ibintu bimeze neza Eh, ariko muri rusange rero ariko bavuga yuko- imana irambona hari akabazo yabajije ngo k'amahera ibihumbi birindwi yavuze atese bazayasubizwa
Eh, ibyo yavuze nibaza yuko ngira ntazi ingene amashyirahamwe atunganijwe Eh, iminsi yose ishyirahamwe mu gushingwa eh, rirashingwa hama mbere rikanavuga riti eh, mu masitati canke mu maregerema yabo rikanavuga riti umunyamuryango wese ku cyawe mu muryango azotanga intererano ingana uku kugira ngo iyo ntererano ishobore gukora igikorwa iki n'iki kanaka ibyo bikorwa byose rero turiko turavuga bikorwa mu ntererano z'abanywanyi bikorwa mu kwe- mu buryo abanywanyi bo nyene begeranije eh, nibwo buca buhinduka bugakora bya bikorwa aho oni nanjye ni nkuko noca ndamubaza nti mbe none umukozi wo mu nzu iyo akazi gaheze akaza mu kigo akahamara nk'indwi zibiri aharara tumugaburira arwaye tukamuvuza ayo mafaranga arayasubiza ntayo yosubiza ntayo yoshobora nk'umuntu rero yinjiye mu ishyirahamwe hama agatanga agatererano k'ibihumbi indwi bigashyira nk'akazi kiwe kagahera agacaza agafungura ukwezi kose ari ngaho ariko arigishwa ariko arafungurirwa uburara atariko araburiha murumva yuko eh, yabajije ikibazo kandi murazi ko ku iradiyo hariho n'ababaza ibibazo kugira ngo bayobye bagenzi babo bariko barumviriza iyo radiyo oya hariho Nayo ubundi n'ababadasobanukiwe bikorwa imana n'ubusa irambona bikora.
nibyo ibyo uvuze yego birashoboka ariko rero burya hari n'abantu baba badasobanukiwe nk'ubu ngubu i- aya mafaranga ibihumbi birindwi koko ndabyibuka yateje ibibazo byinshi cyane muri katede Ah, ahubwo rero nyine u- u- ukoze neza kubasobanurira ibyo bintu byose n'akamaro kayo kubera ko niba abanyamuryango kuko na na kana yavuze yuko ari umunyamuryango wa katede nubwo ari uvira ariko ni umunya- ni umunyamuryango wa katede urumva rero nimba umunyamuryango atabizi mukamusobanurira ibyo ngibyo ntako bisa ariko rero nanone kana bari bambwiye yuko bamumboneye agarutse reka twongere tumuhe ijambo ntabwo tugaruka ku bibazo yabajije usibye ibyo kuvuzwa yavuze ariko eh, Mana irambona nabyo abikomojeho ko iyo bacumbikiye abantu bagize ingorane n'abakoresha nabo bavuza ku buntu Re- ubwo ngubwo mu- ni urwego rumwe rwo muri bo- bo- kana urahari kana kana ntabwo abonetse reka twikomereze ubwo ngubwo ibyo ari byo byose byinshi yari yabivuze nuko noneho rero mbibutse ko muteze amatwi radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga turaganira ku burenganzira bw'abakozi bo mu nzu mu burundi kana yari ni umwe mu bari badusabye ko twagaruka kuri ibi bibazo kuko uko mubyumva biteye ingorane bamwe na bamwe kuri telefone dufite nyandwi abdul nyandwi we uruha- urahura akomeye
yego ndaho ndashima bwira umutumirwa aho uri
Eh, je ndi mu burundi mu kayanza kayanza nuko umwanya ni uwawe rero ariko uvuga amagambo magufi
Eh, je mu bisanzwe Ine- intererano yanjye ku ico kibazo mu bisanzwe hoba amashyirahamwe akurikirana abo bantu
amashyirahamwe ariko arahari
Eh, amashyirahamwe arahari ariko benshi ntibayamenya bivaye n'uko benshi usanga bahohotewe ntibaronke aho bitura
yego ikigira kabiri ikigira kabiri abo bantu bona bashyira hamwe kubera mu bisanzwe nabo nyene naho kenshi usanga abo bosi baba babahohotera hari n'igihe nabo nyene usanga na, u, hariho amakosa bakora benshi ugasanga basize no mu mazu basanga niko nyandwi babashize muri bagaheruka basize muri abo bagasanga ibintu babitwaye byose nico gituma Nyandwi.
ategerezwa kuba amashyirahamwe ah, babatoramo Eh, ndabumva
umubwiye ko uri mu kayanza ni mu gisagara cyangwa ni ahandi mu ntara uri mu gisagara cya kayanza
Eh, ndi mu gisagara cya kayanza nawe uri umukozi wo mu rugo
oya oya sindiwe mugabo kenshi icyo kibazo ibyo na- nama nkurikiranira ibiganiro nkana n'ibibazo bagira na kenshi n'ababosi b'ibibazo bagira iyo bibwe noneho ndabikurikirana.
umva nyandwi kugira ngo tu- tu- dukubite twanzura yego ndakumva ariko uri mu rusaku rwinshi ibyo ari byo byose nagira ngo nkubwire ngo uzashake ndikumana gabriel bafite ishyirahamwe aho ngaho i kayanza ry'abakozi bo mu nzu noneho nubona umukozi wo mu nzu utazi ko ribaho uzajya umugira inama urakoze cyane gabriel ndikumana iryo zina urifata radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ibyo ari byo byose ibi by'amashyirahamwe abantu batamenya reka tubaze manirambona rishari utegeka katede urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha icyo abitekerezaho manirambona ko amashyirahamwe abantu baba batayazi
ngitangurana abasiguriye yuko abakozi bo mu nzu ari benshi kandi murazi yuko bamwe baguma bava mu kazi abandi bakakazamwo birashyika rero ukaba umuntu ari mushasha nk'ubu mwumvise yuko hariho ishyirahamwe wahejeje kuvugaho mu kayanza avuga yuko asherukiye ishyirahamwe agefemu rijya naryo n'ishyirahamwe turongoye riri mu runani turongoye urumva nk'abo banyakayanza aho baba baramwegereye bakavugana rero twebwe ayo mashyirahamwe yose arafite amajansi mu ntara zitandukanye zigize igihugu kandi ariko arakora neza cyane nicyo gituma rero nagomba kubamenyesha yuko twebwe isekeza dufise icyo twihaye intumbero twihaye mu kubandanya tumenyesha abakozi n'abakoresha ibijyanye n'ayo mashyirahamwe namwe abamenyesha amakuru mukabandanya mudufasha kubimenyesha biciye ku maradiyo kubera iragishika kure hanyuma twizere yuko abantu mu minsi itari myinshi bose bazaba bamaze kubitahura ubundi abantu bamaze kuba kurenga ibihumbi amajana kugira batahurire ikintu kimwe kandi isekiteri cyangwa umugwi w'abakozi bo mu nzu nababwiye ko ari umugwi w'umuhindurakazi mbere kenshi bagahindura n'intara baza barakoreramo bigaca bituma rero afite ahantu ari mushasha usanga atazi iryo shyirahamwe aho rikorera bica bisaba rero ko yegera abahamaze igihe kirekire bagaca bamurangira aho iryo shyirahamwe riba rikorera hanyuma hari akabazo bagiye bacishamwo kavuga ngo guhohotera karahara mu ruganda ntibacura kandi umuryango umwe agatukisha umuryango twebwe kuvuga yuko ibyo byoba biriho icyo tuvuga gikuru ni uko tubona yuko iyo ibyo bintu byacitse akabihohoterwa twitura inzego z'ubutungane tukitura abajejwe intwaro hama uwo muntu namba yahohoteye uwo mukozi agahanwa hama arufungwa agafungwa ruhanwa mu bundi buryo agahanwa icyo nicyo gikuru gikomeye cyane hama twanasiguye ruhande y'iri tegeko leta y'u Burundi iheruka gushyiraho rigenga abakozi n'akazi bishasha twababwiye ko uburundi busanzwe bufise igitabo cy'amategeko nkana byayo twita kode penale n'icyo gihe rero umukozi yarenganirwa hatwitura bisunga ayo mategeko hama tuzitura inzego zibijejwe hama agatunganirizwa akandi nagomba guca mvuga kwa muntu telefone yacikira ni uko mutahura yuko muri ibi bintu by'amashyirahamwe hari n'igihe umuntu wanyu bishika ugasanga yakoze nk'ikosa byashyika rero abantu banyu bagafata ingingo yo kumukuramo iryo shyirahamwe agaca agenda avuga nabi kandi yita umunyamuryango mu ntumbero yo kugira ngo icyo gikorwa agicapuze nayo ubundi abakozi n'abakoresha ngaha mu gihugu cy'uburundi turashima ibintu bimeze neza utumeze nabi natwo ari utwameze nk'utagenda neza tudoshishikara tudukosorera hamwe hama twitura inzego z'igihugu kugira ngo zigende zifata ingingo zibereye haba ku ruhande rw'abakoresha ku ruhande rw'abakoresha nuko twebwe tubyumva kandi niko tubitahura radiyo ijwi ry'amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda umutumirwa manirambona richard ayobora kateda ni collectif des associations des travailleurs domestiques sl des employeurs du burundi urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha ku birebana n'ikiganiro twagize cy'ibibazo n'uburenganzira bw'abakozi bo mu rugo icyo gihe umutumirwa yari twagira yezu marcel abamfasha iki kiganiro bambwiye yuko nawe bamubonye kuri telefone tumuhe ijambo nawe agira icyo yungura abandi nubwo nyine yagize umwanya wo kuganira n'abanywanyi b'ijwi ry'amerika ariko buri gihe ibitekerezo bye turabyizera turabikunda twagira yezu we
muraho neza tomasi uraho urakomeye
yego turashimira imana imvura yaguye i kigali nuko nuko ngewe nzaho uri noneho rero uvuze kuri kigali ongera ubwire umutumirwa manirambona rishari aho ngaho i kigali ni hehe neza neza
rishari wendi i kigali mu rwanda ahazwi nka kibagabaga mu karere ka gasabo umurenge n'uwa kimironko kibagabaga neza aha munsi ku bitaro bya kibagabaga cyangwa se hafi y'ishuri rya senti nyasi yuti hayi sikuru aho riherereye niho ndi neza neza ubwo nazi kigali azahayoboza nuko igitekerezo cyawe rero ariko uvuna amagambo ugira vuba vuba
yego murakoze igitekerezo ku ikubitiro ndagira ngo mukeze kandi mbatere ingufu mu byo batangiye barimo bari mu nzira nziza yo guha agaciro buri muntu batitaye ku murimo akora urasuzuguritse cyangwa urashiriritse icyo ni icya mbere rwose hejuru cyane ndabahaye amashyi n'amashimwe ndetse n'imana ibashyigikire hanyuma nkabasaba dore ubu ngubu gukorana muri ibi bihugu bya afurika y'iburasirazuba ni ibintu byoroshye kubera ko turi mu muryango umwe eyase dushaka ko eyase ubwo yatu- yatubwiye ko ari uhagarariye iryo shyirahamwe mu mategeko ubwo uzwi ni umunyamategeko
ntabwo ari ngombwa reperezanta rega ariko aba umunyamategeko
Eh, ni ukuvuga ngo Ah.
buriya nk'aho bajya barahurira n'abandi bantu ako kantu mu gihe baganira bajya bagakomozaho batetse ko twebwe mu gihugu cyacu dufite ishyirahamwe rirengera aba n'aba rivuganira aba n'aba mwebwe iwanyu bimeze bite kugira ngo tugire icyo- tugire icyo tubigiraho cyangwa se tubagire inama y'uko mwabitangira ibyo bintu byazadufasha kuko buriya natwe urabona yavuze ku bijyanye n'ubwiteganyirize ku bintu bijyanye n'igihe umuntu uba mu idirishya hamwe adafite akazi aba afite aho aba amazu n'uburiro bariramo kandi ku bijyanye nta kindi kintu bariha icyo ni ikintu cyiza natwe dukeneye mu rwanda kugira ngo bazarebe kure barebe uburyo niba bafite n'inshuti mu rwanda bajya baravugana n'abandi bantu mu rwanda bakaba batangiza iyo asosi- asosiyasiyo turahari kubashyigikira no kubatera akamo ndetse no kubatera intege kuko natwe twahita tubitabira kandi bibaye bitarimo akajagari twabitabira kandi tukabashyigikira muri rusange urakoze cyane twagira yezu
murakoze namwe mugire ibihe byiza twese nk'abitsamuye ijwi ry'amerika noneho duha ijambo nyabenda simo hanyuma umutumirwa manirambona richard aze kubabwirira rimwe abwirire nyine twagira yezu marcel na nyabenda simo rimwe nyabenda uraho neza
amahoro amahoro uherereye he
ingozi ye igitekerezo cyangwa Yego.
ikibazo
ni ikibazo uvunagura amagambo
Eh, ni kimwe cyonyine Mm,
nshaka kubaza uwo mutumire mhm.
dufate nk'umuntu agiye kubana gukora ku kazi iwawe uganda yumva akora akazi ko mu nzu yobanza yohita agakora yibanda kwiyandikisha muri iryo shyirahamwe
yego
nicyo kibazo cyane cyari icyo ye nuko nyabenda urakoze cyane
ubu murakoze Mm. manirambona manirambona urabumva cyane kamiri ye urabumva cyane ijana ku ijana twagira yezu na nyabenda wabumvise rero
nabumvise rwose Mhm.
Eh, nagomba mpere kuri mwene wacu ari mu gihugu cy'u rwanda Eh, hajya yavuze ndahazi u rwanda nararutsembereyemo ndaruzi n'igihugu eh, kibanyi Mm.
ikintu twamusaba ni uko ko abitahura boja hamwe na bagenzi babo bahagira ishaka nk'uko natwe twagize ishaka Eh, hama na cyane cyane bagasigurira eh, inzego z'igihugu zibarongoye kugira bumve yuko babereke ko akazi ko mu nzu ari akazi keza ari akazi gafite agaciro hanyuma babatahuye nabo baje mu mashi- hamwe mu mashyirahamwe bajya hamwe mu mashyirahamwe nabo babasabe yuko bashyiraho amategeko abagenga nabyo yabivuze gusumba yabivuze ati mwagira nyine uruhe ruhare muri yase kubera ko yavuze ati ubu ngubu turi ibihugu dukorana muri yase ati twafatanya gute
nico nagomba kuvuga Mhm.
mbere twebwe mu ntumbero dufise turiko turategura urugendo atari kera eh, kugira ngo tuzosabe mu mige mu bushanganji bw'imigenderanire y'uburundi n'abandi makungu na- n- n'ayandi makungu eh, kugira ngo dutegure urugendo ngaha mu bihugu na cane cane vya EAC eh, kugira ngo dushobore gusigura uyu mugambi kuko muri yase dusanzwe dukorera hamwe kugira ngo iterambere uburundi bushitse ko eh, ku bijanye n'akazi ko mu nzu n'abakozi bagakora natanguye mvuga yuko ariryo soko ry'ubundi buzi bwose kuko atawokora mu nda ataco yashyizeyo atawokora muhira hadatunganye navyo bitunganywa n'abo bakozi eh, kugira ngo ibindi bihugu duhana urubibe birabire icitegererezo ciza ku burundi eh, haba mu nzego z'igihugu canke kw'ayo mashirahamwe y'abakozi n'abakoresha hama nabo bashobore gutunganya ako kazi neza kandi bizoshoboka kubera ko ibihugu byagiye hamwe amaleta agakorera hamwe muri eyase na twebwe tuzokorera hamwe bigende neza tuzobicisha mu nzego zibijejwe kandi bizogenda neza urwo rugendo turiko turarutegura hanyuma hariho uyu w'ingozi ingozi hariho uwitwa emanuel asanzwe aduserukira eh, yoca muraba Emmanuel bakavugana.
irindi ni irihe?
Hama- yitwa majyambere emmanuel yego abakozi b'ingozi bose baramuzi naho yobaza ati majyambere emmanuel aserukira abakozi bo mu nzu n'abakoresha badoca bamubereka hanyuma eh, adoca amugira inama y'ingene byogenda ariko twebwe yaba urondeye umukozi aciye iwacu ngo tumufashe yaba uwumurondeye biyumvikaniye abo bose turabemera igikuru ni uko tubahanura bagendera ku rutonde rumwe kandi nababwiye yuko mu ishyirahamwe iwacu turafite n'igisata eh, mu gihe umukozi ananiwe n'akazi umukoresha ashobora kutwitura tugahita tumurungikira ari umumetiri kuziniye ari umumetiri dotere cyangwa uwundi uwo ari we wese muhinga akaza kumureka icyo kintu nyine yari kugikora kandi tukamumuhereza ku buntu atacyo tumusabye mu ntumbero yo kuba yo gucimikira umubano mwiza gutsimbataza umubano mwiza hagati y'abakozi n'abakoresha iyo ni serivisi rero twashyizeho kugira ngo abakoresha baroranirwe n'abakozi n'abone boroherwe turongeye no gutera akamu n'abandi bariko baratwumva wowe mukoresha ukoresha umukozi hanyuma ukabona hari akantu kakubakiye atazi gutunganya neza uca wizeye witura ibiro by'urunani katede burundi tukakurungikira umuhinga akaza kukamwigisha ku buntu kugira ngo umu- u- am- umubano mwiza utsimbatare hagati y'abakozi n'abakoresha nuko nico nobivuga hanyuma ngaca mvuga yuko ibihugu duhana urubibe byogerageza bikarahura ku burundi kuko twabitanguye buke buke mugabe igituma twashyize ku ntambwe nuko twagiye turonka indongozi z'igihugu zibitahura kuko iyo batabitahura ngo bashyire mu mategeko natwe ntaho tuba turashika nuko rero Ariko- nibyagenda uko bakabita yego yego dusubiye inyuma ye- dusubiye inyuma kuri ku itegeko twari urusaku se bigenze bite noneho dusubiye inyuma ku itegeko u- urakeka ko umukuru w'igihugu azariteraho igikumwe ryari
Eh, nagomba kubabwira yuko nyine icyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi eh, na leta y'u Burundi yose eh, twebwe twaramushimiye bikomeye eh, kuko kijya gitabo kigenga amategeko kijya gitabo kigenga abakozi n'akazi yarahejeje kugitera ku gikumu yarahejeje kugisinya Eh.
inzego zibijejwe yaba inama nshikiranganji yaba inama nshingamateka yaba inama nkenguzamateka yaba umukuru w'igihugu cy'u Burundi ibyo byose bahejeje kubitera ku gikumu ahubwo igisigaye twavuze yuko hariho amategeko mperekeza ayo mategeko mperekeza rero niyo ariko aranonosogwa naheza kunonosogwa rero itegeko rije mu ngiro atangorane n'imwe rero nico gituma nariko ndavuga mpanura abo mu bindi bihugu yuko borabira akaroro ku Burundi kandi n'izindi nzego zirongoye igihugu zikarabira ku Burundi kuri ibi bintu bijanye n'amategeko na cane cane kuri iki gisata cacu eh, c'imyuga yahora itazwi iyo bahora bitaze gutera informere eh, kugira ngo nayo ibe imyuga izwi n'amategeko ya- ya- ya- ya- y'akazi muri rusange rero twavuga yuko itegeko nababwiye yuko mu burundi eh, ryaraciye aho ritegekwa guca hose igitabo gishya c'amategeko cahejeje kwemezwa ubu rero eh, ayo mategeko d'application niyo ariko aranonosogwa hama niyaheza kunonosogwa itegeko ritangure gukora eh, twibaza rero yuko byose bizogenda neza kuko kandi abariko baravyiga bariko byigwa n'impande zitatu eh, abaserukira abakozi abaserukira abakoresha n'inzego za leta y'u Burundi muri rusange rero nta makenga dufise ivyari bimaze gukorwa nivyo vyari bigoye gusumba ibike- gusumba ibisigaye byose bizogenda neza abakozi n'abakoresha tubemwo mu mahoro hama abakozi n'abakoresha tube twibana nk'amareta muri paradizo atagakaciro hanyuma nanone uribuka yuko twatangira twatangiranye n'umunywanyi w'ijwi ry'amerika witwa fideli batakanwa ati ndi umukoresha ariko ntabwo nari nzi ko ayo mategeko ariho none rero ubwo ngubwo muzakora gute kugira ngo ayo mategeko bayamenye ari abakoresha ari n'abakozi
twebwe dusanzwe turiko turabimenyesha mugabo turarindiriye na cane cane eh, kugira aya mategeko mperekeza eh, eh, amare kumvikanwa ko atangure kuja mu ngiro hama aya maradiyo nico amaze eh, tuzibicisha mu menyesha makuru bitandukanye tuzokoresha ibiteramo bitandukanye eh, bihuza abakozi n'abakoresha turizeye neza yuko bose bazobimenya kandi bose bazobitahura eh, navuze icyari kigoye ni igihe leta yacu ariko bitabyumva muga ko nyine icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye na leta yiwe basanzwe babyumva bakaba ari nabo ariko barafasha kugira ngo ayo mategeko aje mu ngiro eh, nta kizotuma rero abo bakozi n'abakoresha bose tudashobora kubyumva tukabitahura eh, kuko igikuru ni uko bari kubyumva none ko batahuye yuko ico gitabo kigenga amategeko abakozi bo mu nzu babayemwo ari nabo bageze rubanda nyamwinshi abantu bato bato eh, ari vyiza ivyo rero bizotuma bimwe vya protection sociale bimwe vyo kuzi- ivyo gutegekaniza akazoza abakozi ivyo kwivuza ivyo vyose vyoroha kandi navuze yuko itegeko rije rikingira umukozi mugabo rikubahiriza n'umukoresha kugira ngo akazi kiwe kagende neza ntiriza ryubahiriza umukozi gusa ritubahiriza n'umukoresha ryubahiriza umukoresha rikubahiriza umukozi rikubahiriza n'akazi hama rero ibyo byose igihugu tugahozaho torera koyoko kuko abo bantu iyo badatunganirijwe bahindukira kugora igihugu bikagenda neza
manirambona rishari uhagarariye mu mategeko urunani rw'amashyirahamwe y'abakozi bo mu nzu n'ay'abakoresha katede ndagushimiye cyane namwe inshuti zacu mwese mwese uko mungana murakarama